radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi tuvugira kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ndetse no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu muri kumwe na thomas kamirindi na alphonse ndayikengurukiye none bamwishe gute ngo yagera nade yatunika wa munsi mu ijoro kuwa gatandatu ngo ahitanye igishungere n'umugore kubona umuntu apfa kuwa gatandatu ari hagati y'imihana ntihagire n'umwe atohoza ati hajya ahantu ko tubonye hagumye hugaye uwo ni umuturage wo mu kirundo aratangazwa cyane rwose nuko hari abantu bamaze iminsi bishwe iwabo mu rugo ariko abaturanyi babo batabizi ni mu kanya mu makuru yo mu biyaga bigari naho mu makuru y'ahandi uburusiya bwatangiye kurasa kuri leta isilamike muri siriya muri afganisitani indege z'ingabo mpuzamahanga zirarasa ku bataribani mu mujyi wa kunduzi mu majyaruguru y'igihugu turabaramukije kandi tubahaye ikaze
Heidi
palestina kimwe mu bihugu by'indorerezi mu muryango w'abibumbye mu kanya gato cyane gashize imaze kuzamura ibendera ryayo mu ruhando rw'andi mabendera ku cyicaro gikuru cya loni mu mujyi wa new york hano muri leta zunze ubumwe za amerika mugenzi wacu frederic nkundikije intumwa yacu ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye yarahari n'ubu arahari frederic wiriwe neza mwiriwe neza thomas urakomeye yego yego niko uwo muhango wagenze ute uyu muhango ni umuhango wari uhambaye cyane rwose kuko nk'uko mubizi ni ubwa mbere ibendera ry'igihugu cya palestine ridugijwe ku mugaragaro ku cyicaro cy'ishyirahamwe mpuzamakungu uyu munsi rero wari umunsi ukomeye cyane rwose iryo bendera ryadugirijwe inyuma y'inyubakwa y'ishyirahamwe mpuzamakungu hatanga ku kiyaga bita ku ruzi rwitwa hudson river
niko uwo muhango uvuze ko ari ubwa mbere iryo bendera rizamutse kandi palestina ikiri indorerezi kuri palestina bivuze iki
ize kuri palestina nk'uko umushyiranganje wa mbere yabishikirije w'igihugu cya palestina yavuze ko ari akizero ariko intambwe ikomeye cyane rwose mu mugambi icyo gihugu cishinze wo gushikira igihugu cyigenga maze kikaba igihugu kibana n'igihugu kibanyi cyacu cya israel
ariko nanone umuyobozi wa palestina muhammud abbas yari yavuze ijambo mu muryango w'abibumbye hariya mu nama rusange ya mirongo irindwi ya loni mu magambo make hari warikurikiye mu magambo make yavuzemo iki abategetsi mu bisanzwe bariko barashikiriza amajambo muri iki gihe ni amajambo cyane cyane uyu munsi ni amajambo yari yerekeye ukuntu amakungu yose yohaguruka akagwaniriza hamwe ikibazo cy'iterabwoba mu makungu
frederic nkundikije turagushimiye komeza rero dukurikiranire iyo mirimo yo ku cyicaro gikuru cy'umuryango w'abibumbye imirimo y'inama rusange ya mirongo irindwi ya loni muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda amakuru y'ahandi duhere muri burkina faso rufo muri burkina faso leta y'imfatakibanza iriko iragerageza kugondoza general gilbert diendere ngo yishikane ku butegetsi aho yahingiye aho yahungiye mu buserukizi bw'igihugu itaramenyekana abamenyesha amakuru bitorokanizo ry'amakuru Reuters bavuze ko ashobora kuba yahungiye mu buserukizi bwa Vatikano leta y'imfatakibanza rero yamenyesheje kandi ko igisirikare kiyoboka leta cafashe iyo kambi abo basoda bashatse guhirika ubutegetsi bavamwo bifashe umwanya muto cyane inyuma y'ingwano yafashe rero umwanya mutoyi bamwe muri abo basirikare bari banze gusubiza ibigwanisho nk'uko bari babitegetswe n'ibiro by'intwaramiheto ya burkina faso urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho icc mu magambo ahinnye y'icyongereza rwatangiye kumva bwa mbere na mbere ahmad al faki al mahdi uregwa uruhare mu bikorwa byo gusenya imirage ikomeye y'isi mu mujyi wa tombuktu mu kwezi kwa gatandatu n'ukwa karindwi mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri umushinjacyaha abishyira mu rwego rw'ibyaha by'intambara icyo gihe rero mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri imitwe y'intagondwa z'abayisilamu yari yarigaruriye amajyaruguru yose ya mari noneho isenya imva z'abatagatifu bakomeye ba isilamu cumi n'enye kuri cumi n'esheshatu ziri mu murage mpuzamahanga wa unesco ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburezi siyansi n'umuco unesco niyo ifite inshingano zo kubungabunga umurage mpuzamahanga uwo murage rero wo muri tombuktu warongeye urubakwa mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu intagondwa zimaze kwirukanwa mu majyaruguru ya mari al mahdi azagaruka imbere y'urukiko ku itariki ya cumi n'umunani y'ukwa mbere mu mwaka utaha kugira ngo urukiko rumubwire niba hari ibimenyetso bihagije bimushinja cyangwa se niba bidahagije noneho rero rumubwire niba urubanza rwe ruzitabwaho mu mizi ibihugu indwi bitunze ku isi gusumbya ibindi biri kumwe n'ibihugu byo mu gihugu cy'abarabu byemeye gutanga imfashanyo y'umuriyaridi umwe ni miliyoni amajana umunani kugira ngo bifashe amashami y'ishyirahamwe mpuzamakungu oni ariko ararwana n'ikibazo cy'impunzi ibyo byavuye mu nama y'ibyo bihugu yabaye ku munsi wa kabiri mu gihe hari ko haraba inama ya bose igira mirongo irindwi y'ishyirahamwe mpuzamakungu onu iriko irabera i new york muri leta zunze ubumwe za amerika muri iyo nama harimo kandi na bimwe bimwe mu bihugu bya buraya biriko birarwana n'icyo kibazo nk'uko byashyikirijwe na minisitiri w'ubudagi ajejwe imigenderanire frank walter steinmeier amashami ya ni yoronswa iyo mfashanyo ni nka hcr yitaho impunzi na pame yitaho ibirayi by'imfungugwa ubuyapani nabwo nyine bwaremeye gutanga imfashanyo ishika ku mamiliyoni amajana umunani na cumi z'amadolari ku mpunzi z'abanyasiriya n'abanyayirake ari ziri mu gihugu canke izahungiye hanze ubuyapani kandi bwaremeye gutanga amadolari miliyoni ijana na mirongo amajana na mirongo itanu kugira ngo afashe mu bikorwa vyo kubaka amahoro muri ivyo bihugu vy'abarabu
radiyo ijwi ry'amerika amakuru twabateguriye arakomeza uyu munsi indege z'intambara z'uburusiya zarashe bwa mbere na mbere muri siriya ku birindiro by'umutwe eta islamic mu ntara za hama homes na latakia uburusiya bwasabye kandi leta zunze ubumwe za amerika kwirinda kohereza indege zayo mu kirere cya siriya ariko amiral john kirby umuvugizi wa pentagon ariyo minisiteri y'ingabo za leta zunze ubumwe za amerika yatangaje ko bazakomeza indege zabo zizakomeza kurasa muri siriya ndetse no muri iraq bafatanyije nyine n'indege z'urugaga bayoboye gusa rero minisitiri w'ingabo za leta zunze ubumwe za amerika ashton kara yategetse abakozi be kujya bamenyesha uburusiya ibikorwa by'izo ndege zabo muri siriya hakiri kare kugira ngo ku mpande zombi hataba hatavaho amakosa cyangwa se impanuka byatuma barasana
indege z'ingwano za leta zunze ubumwe za amerika zirabandanya gufasha igisata cya afghanistan mu rugamba zirimwo rwo gufata igisagara cya kunduz abarwanyi b'abataliba bari bigaruriye mu ndwi iheze colonel brian tribus umuvugizi w'igisota cya leta zunze ubumwe za amerika irongoye urwo runani rw'ibihugu bifasha afghanistan yamenyesheje ko ku munsi wa kabiri indege z'ingwano zakoze ibitero bibiri kugira ngo ziremeshe ingabo za afghanistan mu ngwano ikomeye izo ngabo ziriko ziragwana n'abatalibane barwanya leta ya afghanistan ibiro by'iperereza vya leta ya afghanistan vyamenyesheje ko muri ivyo bitero vy'indege umutalibani asanzwe ari cegera ca guverineri muri ico gisagara ca kunduz ari kumwe n'abantu cumi na batanu bahasize ubuzima abatalimani bo baciye bamenyesha ku munsi wa gatatu ko abdul salam akund ataguye na gatoya muri ico gitero ibiro by'ishirahamwe mpuzamakungu oni bikorera muri afghanistan bivuga ko izo ngwano zimaze guhitana abantu atari abasirikare b'abasivile rero bashika ijana abashika ibihumbi bitandatu nabo barata izabo barahunga ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms uyu munsi ryatangaje amabwiriza mashya yo kurwanya sida umuntu wese wipimishije bagasanga yaranduye vih agomba guhita ashyirwa ako kanya ku miti igabanya ubukana bw'ako gakoko oms ivuga ko ibi bintu bizatuma umuntu akomeza kubaho bisanzwe atarwaragurika kandi bikagabanya cyane ko ashobora kwanduza abandi amabwiriza ya oms yari asanzweho kugeza ubu yavugaga ko umuntu wanduye vih agomba gutangira gufata imiti igabanya ubukana bw'iyi virusi ari uko abasirikare b'umubiri we bamaze kugabanuka ku buryo bugaragara ubu rero ntibikiri ngombwa gutegereza kugera aho ngaho amabwiriza mashya azatuma umubare w'abantu bafata imiti igabanya ubukana bwa sida wiyongera cyane uve kuri miliyoni makumyabiri n'umunani ugere kuri miliyoni mirongo itatu n'indwi ku isi yose kugera mu bihumbi bibiri na mirongo itatu kandi abo bizarinda kwandura ni miliyoni makumyabiri n'umunani
mwumviriza ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri interinete muradusanga kuri radiyo yacu voa akaburungu com na facebook voa radiyo yacu
noneho amakuru yo mu biyaga bigari duhere mu rwanda urukiko rukuru rwategetse minisiteri y'ubutabera kurwitaba kugira ngo isobanure ibibazo by'amafaranga ifitanye na metero jean felix rudakemwa uburanira mugesera leon mugesera leon ashinjwa ibyaha bya jenoside metero rudakemwa we yahagaritse akazi ko kunganira mugesera igihe cyose azaba atarabona amafaranga avuga ko minisiteri y'ubutabera imurimo nk'uko rero yabimenyesheje urukiko eric bagira uw'ubusa araduha ibindi bisobanuro inzitizi ya metre jean felix rudakemwa wunganira leo mugesera ko atazongera kumwunganira atarabona amafaranga yo kumufasha mu rubanza niyo yateye urukiko kwiherera ibona kubifataho icyemezo kuri uyu wa kabiri urukiko rwagejeje ku baburanyi bombi ibaruwa y'umwunganizi wa mugesera imenyesha ko igihe cyose minisiteri y'ubutabera itaratanga amafaranga yo kumufasha mu rubanza atazongera kugaragara mu cyumba cy'iburanisha yunganiye leo mugesera n'inzitizi ubushinjacyaha buvuga ko itagombye kubigarura impaka mu cyumba cy'iburanisha kuko itari nshya buyifata nk'impamvu uyu munyamategeko yahimbye igamije kudindiza urubanza ubushinjacyaha bwifashishije amabaruwa ya minisiteri y'ubutabera bugaragaza ko leo mugesera n'umwunganizi we banze kuzuza ibisabwa batishoboye ngo babone ubufasha bukanzura busaba ko leo mugesera yahitamo gukomeza kwiyishyurira umwavoka cyangwa akiburanira bitaba ibyo urubanza rugakomeza adahari cyangwa haracecetse ibyo urukiko rwabisuzumye rwanzura ko kuba leo mugesera koko n'umunyamategeko we jean felix rudakemwa baranze kuzuza impapuro zisaba ubufasha bisobanuye ko ntabwo bari bakeneye umucamanza avuga ko iyi ngingo yakunze kuzamurwa n'uruhande rw'uregwa kuva mu ntangiriro z'urubanza na magingo yikanafatwaho ibyemezo kandi ari nako ikomeza kudindiza urubanza ariko kubw'inyungu z'ubutabera bwana Antoine Muhimu kuri iyi nteko y'abacamanza baburanisha uru rubanza yategetse ko minisiteri y'ubutabera itungwa agatoki n'uruhande rw'uregwa izaza gusobanura iby'aya mafaranga umucamanza kandi yategetse ko metre jean felix rudakemwa nawe wamenyesheje urukiko abinyujije mu nyandiko ko atazongera kugaragara mu rubanza atarabona ayo mafaranga umunsi minisiteri y'ubutabera izaba ihari nawe agomba kuzaba ahari uku gutumiza minisiteri y'ubutabera muri uru rubanza birasubiza ibyifuzo bya leo mugesera wakunze kubisaba umucamanza ubwo metre jean felix rudakemwa aheruka kugaragara mu cyumba cy'iburanisha yunganiye leo mugesera uwo yunganira yabwiye umucamanza ko babuze n'amafaranga yo kugura impapuro zo gutegura imyanzuro ya nyuma y'urubanza kandi ko bakomanze mu nzego zibifitiye ububasha zose ntihagira icyo bitanga iki kibazo cy'ubushobozi mu manza si umwihariko mu rubanza rwa leo mugesera ahubwo kirazamuka umunsi ku wundi cyane muri izi manza za jenoside z'aboherejwe kuburanira mu rwanda aha twibutse ko metre gatera gashabana na mugenzi we jean batiste niyibizi bananiranywe na minisiteri y'ubutabera ku kiguzi cy'urubanza bunganiragamo pasiteri jean uwinkindi woherejwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa rusha kuva ubwo pasiteri jean uwinkindi ntaremera abanyamategeko urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko rumugenera iki kibazo kandi kiri mu rubanza rwa bwana bernard munyagishari nawe waturutse yarusha ndetse na emmanuel mbarushimana waje kuburana aturutse mu gihugu cya denmark ibi bishobora kumvikana mu matwi y'abamwe hamwe nk'aho leta y'u rwanda idashoboye kwakira izi manza z'abakurikiranyweho ibyaha bya jenoside ariko yikomeje gushimangira ko ibifitiye ububasha mu buryo budasubirwaho uru rubanza rwa rewo mugesera ruri gusatira ku musozo rumaze imyaka itatu n'iminsi cumi n'itatu ubushinjacyaha bwarangije uruhare rwabwo rwo kumushinja no kumusabira igihano cyo gufungwa burundu igihe ibyaha bamushinja byamuhama ku ruhande rwa rewo mugesera ntaratanga urutonde rw'abatangabuhamya bamushinjura ariko yabwiye umucamanza ko afite abasaga ijana bari hirya no hino ku isi ko ubushobozi bwamubereye ikibuza cyo kubageraho hari hatahiwe uruhande ruregwa ngo rwanzure bwa nyuma ruvuge no ku gihano rwasabiwe cy'igifungo cya burundu ariko ubwo havutse inzitizi z'amafaranga byumvikana ko igihe urukiko rwari rwihaye cy'iminsi itanu kitacyubahirijwe iyi nzobere mu by'indimi rewo mugesera w'imyaka mirongo itandatu n'ine y'amavuko kanada yamwohereje kuburanira mu rwanda mu mwaka wa bibiri na cumi na kabiri araburana n'ubushinjacyaha ibyaha bidasaza kandi bikomeye bya jenoside n'ibyaha bikomoka ku mbwirwaruhame yavugiye ku kabaya mu cyahoze ari perefegitura ya gisenyi muri mirongo cyenda na kabiri ubushinjacyaha buhagaze ku kuba yararivuze agambiriye gukangurira abahutu kurimbura abatutsi ubwiregura nawe abwikoma ko buryumva bukarisobanura uko bwishakiye bugamije gukora icyo yita kumuzirikaho ibyaha kandi ko buri murigesha nk'ikimenyetso kitari umwimerere iburanisha ritahari ku itariki y'eshanu z'ukwezi kwa cumi uyu mwaka erika bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali reka amakuru tuyabandanirize mu burundi ibiziga by'umugabo n'umugore wiwe byaraye bitowe ku mutumba muramba muri komine kirundo mu ntara ya kirundo nyine mu gipolisi bavuga ko batewe grenade ku munsi wa gatandatu uheze n'abantu bataramenyekana kuri iyi nkuru reka dutege amatwi jean bosco ndarurinze n'umumenyeshamakuru wacu mu kirundo
nzisabira gerardo batazira gishunguri n'umukenyezi wiwe tegineza batazira mvuguta nibo baraye batowe ibiziga mu nzu yabo ku buriri ku mugoroba w'uwa kabiri ni ku mutumba muramba muri komine kirundo umushikiriza amanza n'urongoye igipolisi mu ntara ya kirundo bavuga ko biboneka ko batewe igrenade mu gihe vyumvikana ko ibiziga vyabo vyari bimaze kononekara abanyagihugu bo mu micungararo bavuga ko bumvise grenade yaturitse ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze ariko babura aho ituri bakurikiye mu miryango y'abo bahisi batangazwa n'ingene bari basanzwe bakikijwe n'amazu menshi ariko habura n'umwe avuga ko yumvise ko iyo grenade yaturikiye kwabo banyakwigendera uwo muhungu yari umwana wa mwene wacu uwo mugore wiwe yari umukazana wanjye ingeze ngaha numva ngo yishwe na gerenade kandi iyo gerenade yavuze hirya hirya y'ejo ku wa gatandatu twatohoje ahantu iyo gerenade yavugiye twatohoje ahantu iyo gerenade yavugiye turahabura cyatuba n'igitangaro izi gucana mvuvu y'inyano nazi ngwewe ngo umuhungu wanye ngo bareba mwishe none bamwishe gute ngo ya gerenade yatunika wa munsi mw'ijoro ku wa gatandatu ngo yahitanye igishungere n'umugore kubona umuntu apfa ku wa gatandatu ari hagati y'imihana ntihagire n'umwe atohoza ati hajya ahantu ko tubonye hagumye hugaye reka tugende twugurure turabe aba bantu iyo bagiye canke ikintu baba barabaye je nivyo vyambabajwe abazi uwo mugabo bavuga ko yafumura ariko ntibemeza canke ngo bahakane ko arico yoba yazize twararavye ibi bintu vyabereye ngaha nkabari ngo ngoya ikintu yoba yazize mukaye yari umupfumu mukaye sinzi ko abameze ko sinzi ko iyo bari ari umurimo bwayo yari umupfumu gusa ariko je sinamwageze uborozi hari abantu bamwitogera ngaha nta n'umwe ubu bari umaze kuza kumwitura ehe na na naho nyene ehe urakwitoro yega yari mutama nyene urumva nta kundi byaba byabaye ehe none yaterenga nyene none tuba turi tugataguta muga nta muntu nta muntu yomwageza ko yahora yica abantu Pierre Cravera Murengera Ntwari umukuru w'umutumba Muramba ati natwe twaguye mu gahundwe twumvise urupfu rwiwe ahubwo je nanjye naguye mu gahundwe kuko kuva mwino minsi kuva uyu minsi jya n'umunsi bavuga ati umuntu arimo arageranya turavye igihe iyo bamaze nk'iminsi nk'itatu nta n'ikintu na kimwe nd'umukuru w'umutumbanire bwamenye uyu munsi kubimenya ngo yari umuntu ngo yari yamutije akantu k'agakoresho k'agasafuriya hanyuma abwira mushiki we kugira ngo aze kukamutorera agihuza agatonya bamanutse niho ngo haci haza abana ngo acagura kubona ngo ikintu cy'isazi hanyuma rero baca barahagera nabo baca baratobora ku kazu ku kazu ko kameze baca basanga rero barimo bamuze gufa nyene kubera ko amaze no kunuka ngira ngo nawe aravyumva umukuru w'umutumba muramba yisigura gutya ku myidogo y'abaryango uyu muntu yagenda akamara nk'indwi mu gahinga umuntu atazi yari canke akamara n'ukwezi kandi naco gituma humbure barimo baravuga bakora hitohoza ngo ni kubera iki umuntu mutamubona mudashobora gushika iwe ngo mumenye iyo yaragiye we bagaca bavuga no kubera iki ngo udashobora guharura ngo imihana yawe tujewe ko hari imihana yanjye bo nabonye twarabivuganye tuvugana yuko n'abatazi iyo grenade baturikiye uwo nawe igituma batahageze ni ukubera ko bari bazi ko adakunda kubamuhira kandi bo bashaka mu kubana babana nk'indwi nk'imwe canke zibiri ukongera bagasimbagurika bakabasubira kubuzamara nk'indwi batabanye hanyuma bakongera kandi bagasubirana uburongoye igipolisi mu ntara ya kirundo avuga ko amatohoza abandanya kugira hamenyekane abakoze iryo bara n'icabibatumye abantu babiri harimwo umutware nyumba kumi baraye mu minwe y'igipolisi ku mvo z'amatohoza aha mwomenya ko ku kilometero nka kimwe gusa hakurya gatoya muri komine busoni ku mutumba wa renga haraye hatewe iyindi grenade mu rugo rw'umwigisha azwi ku izina rya arturu nzohabonayo imana yarakinze ntaco yahitanye nubwo badashima kuvugira kuri mikro yacu mu rugo rw'uwo mwigisha yaheruka guhunguka bavuga ko n'ubu bafise ubwoba komiseri arongoye igipolisi mu ntara ya kirundo avuga ko bigaragara ko vyakozwe n'abantu bagomba gutera ubwoba abifuza guhunguka mu bijanye n'umutekano nyene muri ico gice gihuriramwo amakomine ya kirundo na busoni hazindutse haboneka abanyagihugu benshi bafise ibikoni n'imipanga bavuga ko bariko bahiga abantu bumvise ko baraye bahaciye bitwaje ibigwanisho bari bazi neza yuko ngo ngaho hepfo ngo ku nduzonye ngo ahururukirwe abantu bafite ibigwanisho basanga sibyo bari biteze kwirukana ureko mbona n'abanyamutara bose bari baje bava imutara baje kurima mu mashirahamwe baciye bitahira bari bafite imbonerakure zari zifite ibipanga n'intuze nyene n'ibihiri nyene twari tuzi nyene ko baduteye twebwe twaciye tuyunguruna ni kugira tuce tubarondera izo nkozi z'ikibi mugabo nazo tuwabonye badusiguriye ko bari abasirikare n'abapolisi uburongoye igipolisi mu ntara ya kirundo aravyemeza akavuga ko babahumurije mu kubamenyesha ko bitiranije abajejwe umutekano bari ku kazi ka misi yose ko gukiza kwizura n'abagizi ba nabi mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika reka amakuru tuyabandanirize mu burundi umukuru w'umugambwe utavuga n'umwe na leta msd muri komine muramvya mu ntara muramvya nyene yarisha atewe grenade zibiri n'abantu bataramenyekana mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri rishira ku wa gatatu umumenyeshamakuru wacu eloge wili kaneza yaturungikiye iyi nkuru nk'uko vyemezwa n'umupfasoni wa jean batiste nsengiyumva abateye bashitse ku rugo rwa nyakwigendera igihe c'isaha zitatu n'iminota cumi n'itanu z'ijoro uwo mupfasoni aranatubwira uko vyagenze denise ndayisaba hariho umubanyi yari yateramiye muhira aramuherekeza bashitse ku irembo baragenda gatoyi hamaca aramusezera aje kwinjira mu irembo asanga bamutangiriye aca bararasa inkoho aca akoma induru rimwe aca aramera nk'uwiruka baca bamukurikiza grenade zibiri zungikanije twe tuca turakoma induru ababanyi bumvise iyo nduru baraza turagenda ku irembo turamurondera turamuhebura bwaheze akanya haraza abapolisi bavuye umuramvya n'imodoka ya dokimentasiyo baca baradufasha kurondera turahava tuca turamutora ahantu haruguru y'urugo rw'umuntu yirutse amanuka ariho izo grenade zamufatiye tumubajije namba umugabo wiwe yazize imvo za politike kubera yari imwe mu mboneza z'umugambwe MSD uri mu itavuga rumwe na leta yatwishuye ibi bikurikira ntawoshoka bishira imbere kandi nta n'uwo bishira inyuma cane kuko twebwe ico gitero co ku rugo kigize kabiri lo 23 z'ukwa gatandatu baraje ku muryango baje bamurondera ico gihe ntibasanze ari hari ntitwaje ngo twugurure barava barasubira inyuma twatewe n'abantu bari bambaye impuzu z'igipolisi ico gihe ca ventura z'ukwa gatandatu ariko abejo ntabo twabonye kandi ntabo twamenye naho umupfasoni wa jean batiste nsengiyumva atazi neza abishe umugabo wiwe hari umwe mu babanyi biwe yababonye hakiri kare imbere y'uko icyo gitero kiba ntashe narabonye abantu bashika kuri batanu kuko uwa mbere namusanze mu nzira ndamubaza nti wewe nti wewe urinde nta jambo yanyishuye muganca ndaprogresa ndabandanya bandanije ca mbona uwundi mugwi w'abantu bane purudirike bari kumwe n'uwo muntu kandi bari bambaye impuzu zirabura bose niko naciye ndevya nca nca imbavu zabo hama ndahindura inzira nshitse kw'irembo yaho ntaha ntireka ndabe yuko boba bankurikiye hama ndaduga haruguru y'urugo gatoya ndababona ari batanu bari hamwe kubera na wawundi mva baciye begerana bandegereza buke buke nikinga urukuta rw'ivyatsi nta n'umwe namenyemo iripara yuko boba aribo baciye baduga kuca gw'icuwo muntu jean batiste nsengiyumva asize umupfasoni n'abana babiri umuvugizi w'igipolisi cy'u burundi pierre nkurikiye tumwakuye kuri telefone yemeje amakuru avugwa n'umuryango ko jean batiste nsengiyumva yiciwe hafi y'urugo rwiwe yavuze kandi ko umuntu umwe yamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza intara ya muramvya muri rusangi irangwamo umutekano kiretse igitero cabaye kuri uyu wa kabiri mw'ijoro aho mw'ishombo eroje wurikaneza muramvya ijwi rya amerika
ijwi ry'amerika mu rwanda ruswa mu itangazamakuru umuryango Transparency International rwanda uremeza ko ifite intera ikomeye impamvu ihambaye ni ubukene iyi nkuru twayiteguriwe na Kaboyi.
ubu bushakashatsi bwasohowe kuri wa gatatu ababukoze berekana ko abanyamakuru bo mu rwanda babajijwe abagera kuri mirongo itandatu na batanu n'ibice bitanu ku ijana bemeye ko bahawe amafaranga ngo batangaze inkuru abandi mirongo itatu n'icyenda ku ijana bavuze ko bahawe impano zitandukanye ngo batangaze inkuru ruswa itamenyerewe ishingiye ku gitsina nayo yavuzwe ko yageze muri uru rwego rw'itangazamakuru ababajijwe bagera kuri mirongo ine na batatu n'ibice icyenda ku ijana bemeza ko iyi ruswa ihari iyi ngo yiganje mu banyamakuru bakora iby'imyidagaduro n'abayobozi b'itangazamakuru batanga akazi basabye iyo ruswa cyangwa bakayisaba bashaka gutanga misiyo zijya hanze y'igihugu abanyamakuru ubwabo ntibahakana ko ruswa ibavugwaho ihari icya mbere cyo ni igihe wenda bari gukurikirana inkuru hanyuma ba bandi bari gukurikiranwa bakabona ko iyo nkuru nishyirwa hanze bishobora kubateza ikibazo bagahitamo kuba bagira ibyo batanga kugira ngo ya nkuru inikwe noneho bwa buzima abayemo bukaba bwatuma umuntu ushobora kumuha amafaranga kumukangisha amafaranga ayo mafaranga atayatera umugongo bitewe n'uko ayakeneye cyane ntabwo waba waburaye ngo ujye mu nama nibatanga amafaranga banakugaburiye ushidikanye kuyafata egizegitifu w'akagari iyo abaye egizegitifu nyuma y'imyaka itatu ashobora kuba yakubaka inzu umunyamakuru amara imyaka makumyabiri atakwigurira karina e ya miliyoni eshatu umuyobozi wa transparency international rwanda madame ingabire marie immaculee avuga ko iyi mibare y'abanyamakuru barya ruswa ihangayikishije cyane icya mbere itangazamakuru niryo ryakashyize ruswa ahagaragara rikayivuga rikayamagana rikanatunga agatoki iyo rimaze kujyamo ibyo ngibyo nti- ntibizabikora ikindi n'abantu ba ruswa ubundi abarya ruswa bakagombye kuba baba batinya itangazamakuru cyane ngo ritabamenya iyo rero wamaze nawe kuba umwe mu bayaka cyangwa bayakira urumva ko icyo gihe rero ntabwo igihugu kihungukira uko cyagombaga ingabire asanga leta y'u rwanda na buri wese bakwiye kumva ko iterambere ry'itangazamakuru ribareba byaba ngombwa mu ngengo y'imari ya buri mwaka leta ikagenda ikifashisha ibitangazamakuru icyo twebwe turi gusaba ni ukugira ngo tu- leta ive ku baterankunga bonyine amafaranga atangwa n'abaterankunga ijye ku rwego rwo gushyira muri mu ngengo y'igihugu kuvuga ngo porusantaje niba ari atanu ku icumi niba ari angahe ku icumi ariko agenewe kubaka itangazamakuru kubaka itangazamakuru mvuga ntabwo ari ayo guha nta media council guha rmc guha nde oya ndavuga yo guha ibitangazamakuru nyirizina kuri porofeseri shyaka anastasi umuyobozi w'ikigo gishinzwe imiyoborere mu rwanda ari nawe ufite kureberera itangazamakuru we avuga ko ibitangazamakuru ubwabyo ari byo byagateye intambwe ya mbere mu kureba ikibuze ngo uyu mwuga utungane ko ariko atakwemeza ko leta izashora amafaranga mu binyamakuru byigenga byashyizweho na ba nyirabyo bategereje inyungu tugiye gusobanura ko mu itangazamakuru harimo ruswa kubera ko bahembwa make cyaba ari ikibazo gikomeye mwari mukwiye kureba ibyavuye mu bushakashatsi mukabisesengura nta marangamutima leta ifite ibyo ishinzwe ifite n'ubufasha itanga ababivuga ariko babanze banambwire niba bazi n'ayo leta ishyiramo ubu ngubu uko angana umuntu azashyiraho ikinyamakuru cye uzashyiraho ubukwere mugiye kuvuga ngo leta biraterwa n'uko leta abaha amafaranga niba leta igiye gutegaho ko itangazamakuru ryigenga naryo rigiye gu- ryahawe ubwisanzure rikorera amafaranga rikora kugira ngo ryunguke kuko nicyo twese tugamije ariko umva namwe mwihunga akazi kuko harimo akazi ko kuganiraho nk'abanyamakuru iki cyegeranyo kivuga ko mu bitangazamakuru byandika ari byo biza imbere mu kumungwa na ruswa kurusha ibindi aho byihariye mirongo ine n'icyenda n'ibice birindwi ku ijana radiyo niyo ikurikiraho ikagira mirongo ine na kabiri n'ibice bitanu ku ijana b'abaryi ba ruswa naho televiziyo ikagira cumi n'icyenda n'ibice umunani ku ijana mu gihe ibitangazamakuru byo kuri interinete birya ruswa biri ku kigero cya makumyabiri n'ibice icyenda ku ijana asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
ijwi ry'amerika igice cy'isaha cy'amakuru twabateguriye kiragena ku musozo muri makeya amakuru twabagejejeho yo mu mahanga palestina kimwe mu bihugu by'indorerezi mu muryango w'abibumbye imaze kuzamura ibendera ryayo mu ruhando rw'andi mabendera ku cyicaro gikuru cya loni mu mujyi wa new york muri burkina faso naho leta y'ibibanza iri kwiragereza kugondoza general gilbert diendere ngo yishikane ku butegetsi aho yahungiye mu buserukizi bw'igihugu kitaramenyekana al mahdi umwe mu bayobozi b'imitwe y'intagondwa za kisilamu yari yarigaruriye amajyaruguru ya mari uyu munsi yagejejwe imbere y'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho aregwa uruhare mu bikorwa byo gusenya imirage ikomeye y'isi mu mujyi wa tombuktu mu majyaruguru ya mari mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri umushinjacyaha bishyira mu rwego rw'ibyaha by'intambara
ibihugu indwi bitunze ku isi bifatanije n'ibihugu byo mu bigo by'abarabu byemeye gutanga imfashanyo y'umwirayidi umwe ni miliyoni amajana munani kugira ngo bifashe amashami y'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ariko ararwana n'ikibazo cy'impunzi uyu munsi indege z'intambara z'uburusiya zarashe bwa mbere na mbere muri siriya ku birindiro by'umutwe eta islamic Ministe- minisitiri w'ingabo za leta zunze ubumwe za amerika yavuze yuko bagomba kujya bungurana inama n'uburusiya kugira ngo batazavaho barwana ijwi ry'amerika turabashimiye cyane rero muri iki gice cy'isaha cyose tumaranye kuri mikoro mwari kumwe na thomas kamirindi na alphonse ndayikengurukiye maze rero mugire umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.